Tazamate qui és Vide America. Kaze mu biganiro vyacu kuri radio inshuti ya bose imvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kwijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri kuri micro muri kumwe na Fidel Niyongabo na Aloys Bigirimana
umuti wazo no kugenda ugasatura ikigori hanyuma ukakuramo icyo giko urumva ntiwamara umurima wose rero urumva bimwe bica bipfa umuntu agasasana umwembe usubiye inyuma nkagishyira hasi nk'uku nkakiyica nkongera nkaraba nk'uku icyoba gisigayemo nkasasanga harimo ibindi nkabikura n'abarimyi b'ibigori bo mu ntara ya kirundo mu burundi basaba kuronswa imiti yo gupomba imirima yatewe n'impongwa umuntu yikekwa ko akorana n'intagondwa z'abayisilamu yarashe abapolisi babiri mu izinga ry'igihugu cy'ubufaransa rya reunion no munsi wa kane
isenabure yahoze arongoye cade yakatiwe umunyororo wo guherayo na sentare idasanzwe ya afurika
rariya odinga yagenye uno munsi wa kane guserukira imigambi igize urunani national super alliance mu matora y'umukuru y'igihugu azoba mu kwezi k'umunani muri kenya
abasirikare babiri ba leta z'ubumwe za amerika bariciwe muri afghanistan ejo ku munsi wa gatatu
aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turagaruka ko uburyo bunonosoye mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu
amakuru hirya no hino tuyahere mu yavugwa muri afurika sentare idasanzwe ya afurika iri dakare muri senegare yaciriye umunyororo wo guherayo hisenabre yahoze arongoye igihugu cya cade yaciriwe urwo rubanza kuri uyu munsi wa kane ku byaha byo guhohotera ikiremwa muntu komisiyo yo muri cade ijeje gutohoza ivyiwe yasanze mu kiringo cyo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na kabiri gushika igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda abantu bashika ibihumbi mirongo ine barapfuye kandi begekwa ku gatwe kiwe hisenabre ubu afise imyaka mirongo irindwi n'ine y'amavuka yejejwe ariko ku vyaha vyo kwiba imitungo ya leta yagirizwa kandi akazofungirwa muri senegare canke mu kindi gihugu kiri mu muryango w'ubumwe bwa afurika uru rubanza ruje rukurikira urwabaye itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho yaciriwe ubwo guherayo ku byaha by'intambara ibyaha byo guhohotera kiremwamuntu ubwicanyi na sentare idasanzwe ku itariki ya mirongo ibiri n'icyenda ukwezi kw'indwi bibiri na cumi na gatandatu yasabwe gutanga ibihumbi mirongo itatu by'amafaranga y'abanyaburaya ku muntu wese yahohoteye
umuntu yikekwa ko akorana n'intagondwa z'abayisilamu yarashe abapolisi babiri kwizinga kwizinga ry'igihugu cy'ubufaransa rya Reunion uno munsi wa kane aba bapolisi bariko bagerageza kumuhagarika umuntu na nyina wiwe baruhiye guhagarikwa igipolisi inyuma y'uko gisatse inyubako babamwo catoye ibigwanisho bitari bike n'ibikoresho bikenewe gukora amabombe ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati w'ubufaransa abapolisi bakomeretse abakomeretse bajanywe mu bitaro yamara amagara yabo ntageramiwe mu itangazo ubushikiranganji bujejwe intwara yo hagati bw'ubufaransa bwamenyesheje ko uwo muntu yarondegwa kubera ahayagize iterabwoba n'aho atabindi birenga aho ubwo bushikiranganji bwatangaje abashikiriza amanza bajejwe kurwanya iterabwoba bariko baragira itohoza kubera uwo muntu yarashe abapolisi babiri mu izinga rya reunion akorana n'intagondwa z'abayisilamu ico gitero kibaye indwi imwe inyuma y'uko uwundi mupolisi w'umufaransa yishwe arashwe i pari ku mugwa mukuru w'ubufaransa leta ya kisilamu yari yitiriye ico gitero c'i pari
tugaruke muri afurika aho kenya na etiyopiya byagirizwa n'amashyirahamwe atanga imfashanyo muri somaliya gukoresha inguvu zirenze urugero ku basivile ba somaliya mu gihe baba bariko barwanya intagondwa za al shababu ziba zigomba kujabuka guhungabanya umutekano muri ivyo bihugu raporo serivisi y'igisomaliya ku ijwi rya amerika yashoboye kuronka ivuga ko kenya yakoze ibitero vy'indege ku banyagihugu b'abarimyi mu ntara ya gedo muri somaliya kuva mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ivuga kandi ko abakozi bajejwe gukingira ibikoko bahagaritse abanyagihugu babakorera ubwicanyi ndengerabutungane umuvugizi w'igisirikare cya kenya colonel joseph uwowo yata- yahakanye ivyo birego avuga ko Kenya igaba ibitero kuri Al-Shabaab gusa ibisirikare vya Kenya na Ethiopia bisanzwe biri muri Somalia mu nteko za Amisome zagiye kurwanya Al-Shabaab koye ni inkuru yerekeye kenya raila odinga amenyereye ivya politiki akaba yigeze kuba umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca kenya yagenywe uno musi ku wa kane guserukira imigambwe z'urunani national super alliance mu matora makuru y'igihugu azoba mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka ivyo vyabereye mu ikoraniro ry'uwo mugambi ryabereye ku mugwa mukuru wa kenya nairobi abategetsi bakomeye b'imigambwe igize urunani national super alliance batangaje ku mugaragaro igenwa rya raila odinga uno musi ku wa kane odinga azoserukira urwo runani mu guhangana na perezida uhuru kenyatta mu matora yo mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka nk'uko byagenze mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu abanyepolitike batanu bakomeye batavuga rumwe na leta ya kenya bizeye ko urunani rwabo ruhagije kugira batsinde umugambwe uri ku butegetsi muri kenya jubilee party mu matora yo ku itariki umunani z'ukwezi k'umunani
igisirikare ca leta z'ubumwe za amerika gitangaza ko abasirikare bacu babiri bishwe ugira gatatu arakomereka mu gitero bakoze ku muhari wa leta ya kisilamu mu gace wigaruriye mu buseruko bwa afghanistan amerika ivuga ko abasirikare bayo bari mu bikorwa vya gisirikare bafadikanije n'abasirikare ba afghanistan igihe baterwa ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu mu ntango z'uku kwezi indege ya amerika yarateye bombe nini cyane ku kirindiro cy'umuhari wa leta ya kisilamu mu ntara ya nangarhar abategetsi ba amerika bavuga ko iyo bombe yishe abarwanyi bashika mirongo icenda na babiri radiyo ijwi rya amerika i washington dc muhananya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye leta y'igihugu c'uburusiya yasavye israel n'ibindi bihugu kwirinda gufata ingingo izo arizo zose zishobora kongereza umwuka mubi mu gihugu ca siriya ivyo ni nyuma y'uko israel igize ibitero vy'indege z'ingwano no musi wa kane mu kibanza kirimwo ibigwanisho ivuga ko vyari bigenewe umugwi hezbollah hari hafi y'ikibuga c'indege mpuzamakungu co ku mugwa mukuru wa siriya damas umuvugizi w'ibiro vya perezida w'uburusiya dmitri peskov yabwiye abamenyesha amakuru i moscow ko ibihugu vyose bikwiye kwirinda ingingo izo arizo zose zishobora kongereza umwuka mubi usanzwe uri mu karere igihugu ca siriya kirimwo yamenyesheje ko ubwigenge n'imbibe za siriya zotegerezwa kubahirizwa ikibanza carimwo ibigwanisho catewe kiri mu minwe y'umugwi hezbollah wo mu gihugu ca libani amakuru y'iperereza atangwa n'abagwanya ubutegetsi bwa siriya n'amakuru ava mu karere amenyesha ko ibitero vy'indege z'ingwano z'igihugu ca israel vyahiga ibigwanisho vyari birungitswe n'igihugu ca iran mu ndege z'igisirikare n'indege zitwara imizigo
igipolisi c'i londres ku mugwa mukuru w'ubwongereza cyahagaritse umugabo akwe- akekwa ko kugira iterabwoba kuko yari afise ibirwanisho hafi y'ibiro vy'inama nshingamateka n'inyubakwa ibamwo umushikiranganji wa mbere tereza may igipolisi cashikirije ko cafatanye uwo mugabo ari mu myaka ya mirongo ibiri imbugita kandi atacahungabanije umutekano w'abanyagihugu umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere yatangaje ko Theresa May atari mu rugo rwiwe igihe ivyo vyaba umutekano warakomejwe muri ico gihe inyuma yaho uwundi muntu yiciye abantu bane ku itariki ya mirongo ibiri na kabiri ukwezi kwa gatatu abagonze n'imodoka ico gihe yaciye yicwa n'igipolisi abarusiya bose uko ari mirongo irindwi n'umunani bari mu bwato bw'iperereza bw'igisirikare eh, c'uburusiya ah, bwasekanye uno musi wa kane n'ubwato butwara ibidandazwa hafi y'igihugu ca turikiya mw'ibahari ryirabura bita mer noir mu rurimi rw'igifaransa ni bazima vyatangajwe n'abategetsi b'igihugu ca turikiya n'uburusiya ubwato bw'iperereza bw'igisirikare c'uburusiya liman buvugwa ko bwasekanye mu bihe vyari bimeze nabi n'ubwato yuza arsif hash butwara ibitungwa bwari bufise idarapo y'igihugu ca togo kiri mu burengero bw'i- bw'akarere ka afurika tubibutsa ko mubandanya eh, kudukurikiranira eh, kuri i- i- inshuti ya bose radiyo yumvikanira kuri fm 88 n'ibice bitatu no kuri ijwi rya amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri
amakuru mu karere leta y'u rwanda isaba igihugu cya zambia kohereza abantu icyenda bahungiyeyo ikeka ko bakoze jenoside muri gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane bagashikirizwa ubutungane urutonde rw'abo bantu rwashikirijwe intumwa z'abadepite ba zambiya barangije urugendo rwabo mu rwanda uyu munsi ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu rwanda asumta kaboyi nta mazina yatangajwe y'abo leta y'u rwanda isaba igihugu cya zambia kohereza cyakora hatangajwe ko mu bakurikiranywe harimo abahoze ari abakozi ba leta abihaye imana ndetse n'abacuruzi umushinjacyaha mukuru w'u rwanda jean bosco mutangana avuga ko ubu u rwanda rukurikiranye abantu icyenda muri zambiya u rwanda rugasaba zambia ko abo bakekwaho icyaha cya jenoside bafatwa bakoherezwa mu rwanda cyangwa se iki gihugu kikaba cyababuranishiriza mu gihugu cyabo kugeza ubu leta y'u rwanda ivuga ko nta masezerano yo guhererekanya abanyabyaha yagiranye na leta ya zambia gusa umushinjacyaha mukuru w'u rwanda jean bosco mutangana avuga ko ibi bitabuza ko abakurikiranyweho ibyaha bakoherezwa ariko ntabwo extradition treaty ari impamvu yatuma uh, abantu batoherezwa mu gihugu bakoreyemo icyaha kuko hari amasezerano mpuzamahanga ibihugu byinshi biba byarasinye uh, hari amasezerano uh, ajyanye no gukumira ndetse no guhana icyaha cya jenoside yo muri mirongo ine n'umunani iyo ibyo bihugu byayasinye bifite inshingano yo kuburanisha abo bantu cyangwa se bikabashyikiriza igihugu bakoreyemo icyaha ariko hari ibihugu byinshi byagiye byohereza abanyarwanda bakoze ibyaha mu rwanda by'i burayi kandi nta masezerano nk'ayo ahari ni ukubera yuko bafite oburigasiyo ijyanye n'iyo komvansiyo muri mirongo ine n'umunani mu gihe bo badashoboye kuburanisha abo bantu kuko amategeko yabo adahana wenda icyaha cya jenoside bakaba babohereza mu rwanda bakaburanira norvege yarabikoze denmark yarabikoze ntabwo rero iteka bavuga ngo kuko hatari triti ngo ntacyo uzakora turumva rero icyo atari ikibazo ariko tukiri no kuri icyo ni uko leta y'u rwanda yatangiye kuvugana na zambia ku bijyanye n'ayo masezerano abadepite ba zambia bari mu ruzinduko mu rwanda nabo muri komisiyo y'uburezi ubumenyi n'ikoranabuhanga mu nteko ishinga amategeko aba nibo bahawe ubutumwa bazageza kuri leta yabo kuri madamu patricia mwashingwere ukuriye iri tsinda yavuze ko biteguye kuganira na minisiteri yabo y'ubutabera nibagera iwabo as a nation and as members of parliament believe you me yagize ati benshi muri twe ni ubwa mbere tugeze mu rwanda ntitwari tuzi akaga mwanyuzemo mbere y'uko tugera ku rwibutso kwirebera ibyabaye turumva cyane akababaro mufite muduhe igihe dusubire mu gihugu kandi ndizera ko tuzabiganiraho na minisiteri yacu y'ubutabera mu rugendo izi ntumwa z'abadepite za zambia zarimo mu rwanda abayobozi bose bahuye nazo bagiye basaba aba badepite ko bazaba intumwa za leta y'u rwanda maze bagasaba ko impunzi z'abanyarwanda zataha n'abakekwaho kugira uruhare muri jenoside bakoherezwa mu rwanda leta y'u rwanda imaze gutanga impapuro zigera kuri magana arindwi zisaba ibihugu mirongo itatu na bitatu cyane cyane ibya afurika kohereza mu rwanda abantu bahungiye muri ibyo bihugu bakekwaho gusiga bakoze jenoside mu rwanda umushinjacyaha mukuru jean bosco mutangana avuga ko iki kibazo kitoroheye ubushinjacyaha bw'u rwanda cyane cyane ko bahungiye mu bihugu bya afurika bigorana kumenya aho baherereye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru mu burundi imyaka ibiri yararangiye ejo kuwa gatatu kuva habaye ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu gisagara cya bujumbura imyerekano yo kwiyamiriza ukwitoza ubwira gatatu kwa perezida petero nkuru nziza mu mabanga y'umukuru w'igihugu mbega inyuma y'iyo myaka ibiri hahindutse iki ku mugwa mukuru w'u burundi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikubanyanka abiducire ku mayanga hari byinshi byahindutse mu gisagara cya bujumbura hari ibyigaragaza n'ibindi umuntu atabasha kubona hari n'ibyo bamwe mu banyagisagara biyumvira ariko batabasha gusobanura bamwe mu banyagisagara badashima gutanga amajwi ntibifuza ko ibyabaye byosubira karitiye ya mutakura yo muri zone c'ibitoke turi muri komine ya ntahangwa ni imwe mu makaritiye yo mu gisagara ca bujumbura yabereyemwo imyiyerekano n'imishamirano uno munsi iyo karitiye ni nyabagendwa mu gihe mu minsi irangiza umwaka wa bibiri na cumi na gatanu abayibamwo bari bakinjuye kubera intambara hagati y'abahavuye bafata ibigwanisho bagahangana n'abajejwe umutekano patrick ndikumana ni umwe mu baheruka gutahuka muri karitiye mutakura yaranigeze kuyitwara yibuka ingene ibintu byari byifashe imbere y'uko akinjura ashima ko ubu ibintu byifashe neza twebwe ku by'ukuri twarahunze icyo gihe ibintu byari bimeze nabi hariho amasasi menshi hari amagrenade menshi abantu ntibagiye amamaga ubu umutekano ni wose abantu batasayine bubare buriho amabotike ariho mwaba icyo gihe nta botike yari ihari nta makara nta kabare nta na kimwe mbuga ku iyi saha tukwije imyaka ibiri harabaye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu aho cyatumye haba izo ngorane ubu haratekanye abantu baraganira baratemberanira nta kibazo dufise ubu ni impore eh, amakinga arinjira amamoto arinjira amamodoka arinjira mwa kera muri icyo gihe cya 2015 nta modoka yamanuka nta moto yamanuka nta kinga ryamanuka umukuru w'igisagara ca bujumbura aremeza ko ubu igisagara cose ari nyabagendwa agereranije n'igihe c'imyiyerekano fredi mbonimpa avuga ko abikesha abo bikorana mu ntwaro n'abajejwe umutekano turavye rero imyaka ibiri iheze ni ibintu byinshi vyahindutse bavuga mu kirundi ngo nta mvura idahita turabona yuko amahoro umutekano ukwidegemvya kwagarutse na cane cane ico twovuga nabo bari bateye umudugararo abari barahunze bamwe baratashe abari mu munyororo bamwe bararekuwe tukabona yuko igisagara isura yacu ari nziza eh, tukabikesha rero indongozi zacu tukabikesha eh, abajeje umutekano n'intwaro bakoreye mu nyabune kugira eh, amahoro n'umutekano bisasagare mu gisagara cacu no mu gihugu c'u Burundi aho muri mutakura haribonekeza amazu akigaragara aza yarabaye umusaka bene yo bataratahuka urongoye izono c'ibitoke ntiyashoboye kuboneka kugira atange ibiharuro vy'abatarahunguka patrick ndikumana ye- yemeza ko nk'abagera kuri mirongo umunani ku ijana bamaze kugaruka kandi bamanye neza ari abahutu abatutsi nta kibazo baratemberanira bagasangira n'akayeri n'aka byose ba- nta kibazo gihari mugabo hariho bamwe bataraza urabona ko hari impangu zimwe zimwe zasivye uraba nk'inyuma yawe harasivye mugabo benshi n'abari bapanze naho abanyamutakura badashima kugira ico babwiye abamenyesha amakuru bibaza ko abatarahunguka bafise ubwoba ko bashobora kugirirwa nabi na cane cane abagiye mu myiyerekano abo n'abahungiye mu bihugu bibanyi bagizwe ahanini n'ugwaruka umukuru w'igisagara ca bujumbura arabahumuriza fredi mbonimpa avuga ingene vyogenda kugira bagaruke mu ruhongore umuntu wese ari hanze y'igihugu yotubwira niba afise ubwoba tukamutegera tukamuzana tukamwerekana mbere abenegihugu bakabona yuko bigaragara yuko yagarutse kuko iyo baje binyegeje ntitumenya ko kagatima ko katarahera kukonona cyo gituma bariya abantu bagiriwe ikigonge twabakiriye kuva bakiva mu munyororo tubaherekeza gushika mu ngo zabo tugiranira ibiganiro byo kubana neza hanyuma mbere turabagirisha na roterete y'iminsi ibiri nk'uko mwabikurikiranye kugira bumve umutahe uhambaye ko ari amahoro nabo bakwiye kwiharanira abakiri hanze y'igihugu nabo tubateye akamu ko gutaha baze bubaka igisagara cyabo n'igihugu cyabo imyerekano yo kwiyamiriza ukwitoza ubugira gatatu k'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza yatanguye ku igenekerezo ya mirongo ine na gatandatu ukwezi kwa kane muri bibiri na cumi na gatanu yabereye cyane mu mazone ya cibitoke ngagara nyakabiga bwiza na musaga imishamirano yakurikiye yatumye abarundi barenga ibihumbi amajana atatu bahunga igihugu nk'uko vyatangajwe n'ishami rya oni ryitaho impunzi ku isi hcr abarenga amajana indwi nabo bahasiga ubuzima nk'uko vyemezwa n'umurwi w'igihugu ujejwe agateka ka zina muntu cndh i bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika tukiri mu burundi mu ntara ya kirundo abarimyi b'ibigori basaba kuronswa imiti yo gupompa imirima yatewe n'impongwa abo barimyi bavuga ko biteze umwembi muke w'ibigori jean bosco ndarurinze niwe yaduteguriye iyi nkuru abarimyi b'ibigori bo mu ntara ya kirundo bari biteze gutuburura mu iyimbura ry'impeshyi ryimirije mu kirundi baca umugani bati aho umworo yanikiye ntibwuma ni mu gihe impongwa yiraze mu bigori inyuma y'umwaka wose abarimyi b'ibigori baruhira ubusa kubera uruzuba aba barimyi bo muri komine ya busoni basa n'abihebuye twebwe umwumbi w'ibigori ntawe uhari kubera impongwa zarabimaze emwe tukujanye mu murima ukaraba wojoregwa zirabiryamo nyene zikabirya mu mutima zikabimara ikigori ugasanga nyene cyaranse gukura kiguma hasi nta mwimbu twiteze w'ibigori impungwa ni akantu nyine kanyogomba gusa kamaze kuja mu kigori ntabwo kiba kikigugije amasega ngo kiyaduze hejuru kugira ngo amasega yose bujyanye aca apfiramo kumva kirabicagaguye kikicagaguyemo hagati na hagati ntabwo ikigori kiba kikijamutse ngo kiduge hejuru abarimyi baramaze kugerageza imiti imwe imwe uko babivuga ahenshi yarasenzwe ikibazo cy'impongwa twe twarabuze iyo tuva n'iyo tujya kubera twaragerageje kubaza ahantu haboneka umuti wabo bakaguma batubwira ko imiti yayo igoye kose izimye hari n'abagerageje gupompa ariko byarasa batubwiye ko umuti uzimbye rwose atari wose yopfa kuwugonda kubera n'ubu kintu tu- butwugarije hari abagerageje ariko urumva si bose wasanga nk'umuntu umwe ari we wapomye nabone nabonye umenga nta n'akamaro nta- nti- ngira ntiwari umuti wabyo umuti yagerageza bakamubwira ati uyu muti uyu n'uyu urashobora ku- kuba wobivura ariko naho bapomye ngira ntibyashyize neza kuko aho uciye hose usanga ingorane dufite ni imwe abadashobora kuronka imiti baragerageza gutoragura izo mpongwa N- n- nkagishyira hasi nk'uku nkakiyica nkongera nkaraba nk'uku icyoba gisigayemo nkasanga harimo ibindi nkabikuramo ubwo bukeye subiyeyo n'ubundi nsanga byiyongereye umutima w'ikigori wamaze gucika umuti wazo no kugenda ugasatura ikigori hanyuma ugakuramo icyo gikoko urumva ntiwamara umurima wose rero urumva bimwe bica bipfa umuntu agaca asanga umwembe usubiye inyuma basaba kuronswa imiti icyo twabasaba nyine ni uko bodufasha nk'ubu nyine izo mpongwa nkozana umuti nke kuwupompa byogabanutse icyo dusaba ni uko bo- bogerageza kuraba uburyo bwose bushoboka bakarondera umuti bakaza baka- bakabitora bakabijyana ku bipimo bakaraba umuti bikwiranye nabyo sindayiga finiyasi umugenduzi ajejwe amagara y'ibiterwa mu ntara ya kirundo avuga ko ako gakoko katanguye kwibonekeza kuva mu irima ry'urutasi mu gihe abarimyi bavuga ko imiti bakoresha ataco iriko iramarira ibigori bigwaye finiyasi sindayigaya avuga ko hari abakunze gukoresha imiti y'amagendu umuti avuga uva mu bugande ukaba witwa dirisiba abahanura gukoresha imiti ikurikira Octane ku rugero rw'amagarama mirongo ibiri ku iritiro y'amazi, asefate ku rugero rwa sese imwe ku iritiro y'amazi, hamwe n'uwitwa dudu umuti wemerewe gukoreshwa vy'ifatakibanza ku rugero rwa sese mirongo ibiri ku iritiro y'amazi. Mu gihe abanyagihugu bavuga ko ibiciro vy'imiti ari binini, umugenduzi w'amagara y'ibiterwa mu ntara ya Kirundo avuga ko abarimyi boja hamwe bagateranira uwo muti mu kuwugura asigura ko ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara butoronka umuti buha umunyagihugu umwe umwe fenias sindayigaya asaba abarimyi gutahura ko aribo bategerezwa kwitwararika amagara y'ibiterwa vyabo nka kurya aborozi bitwararika kuvuza ibitungwa vyabo ikindi umugenduzi w'amagara y'ibiterwa mu ntara ya kirundo asaba abarimyi ni ukurarira imirima yabo ivyo navyo asigura ko vyobafasha kumenya ko ibiterwa vyafashwe n'ingwara hakiri kare gutyo bikavuzwa bitarasinzikara feniyasi sindayigaya avuga ko no kunobagura izo mpongwa bishoboka hakiri kare mu gitondo asozera avuga ko ikibazo cy'impongwa kizwi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi kuko kitakiri icy'intara ya kirundo gusa mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc burundi buhamagarira abagwizatunga n'abanyamitahe mvamakungu kuzana imitahe yabo mu gisata c'amasoko ntanganguvu hamwe n'ubutare abaserukira ico gihugu babivugiye mu nama y'iminsi itatu iriko irahuza ibihugu birenga cumi na bitanu vya afurika irarusha muri tanzania Eh, biriko birabira hamwe ivyerekeye gukoresha neza ubutare n'amasoko ntanganguvu mu guteza imbere ubutunzi bw'ivyo bihugu pierre claver niyo nkuru niyo nkuru adufitiye ari iyarusha ubushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka mu burundi bamenyesha ko igihugu gifise ubutunzi bwinshi ariko budahabwa agaciro kuko butaracukugwa ngo bushigwe ku isoko mu nama arimwo yo guteza imbere ubutunzi kama n'amasoko ntanganguvu muri afurika oswald ndagije umushakashatsi akaba n'umuhanuzi muri ubwo bushikiranganji yadondaguye ubwo butunzi burimo n'inzahabu mazi inzuzi ni nyinshi cyane mu gihugu dushobora guhera ku mashyamba amashyamba uburundi turayafite atari make tukeneye guteza imbere afise ubutare bita amatererare honikere aho bariko baru- bagomba kuzocukura mugabo hari n'ahandi henshi iri mugabo hakenewe kugirwa ubushakashatsi mugabo hataracukurwa hariho imineral bitare twate harimo wolframite castarite na coltan cyane cyane muri mu buraro bw'igihugu inzahabu zo ngira ngo ni nyinshi cyane harimo cibitoke hariho ibururi hariho imuyinga hariho rero n'izindi minere tazi bita vanadiyo mu gihugu iwacu birahari hariho refosifate tuzirahari ubwo bushikiranganje bw'ubutare n'agataka buhamagarira abagwizatunga mvamakungu guhurumbira ico gisata mu kugishiramwo imitahe myinshi oswald ndagije yizeza ko bazokingirwa umutekano wabo n'ubutunzi bwabo ubundi kugira ngo zishobore gufasha mu guteza imbere igihugu ni uko zoba zaragizwe ko ubushakashatsi nka zose hanyuma tukaronka abazicukura hanyuma tukaronka ingene tuzishora tuze gushora amafaranga akabona kwinjira mu gihugu ikihari uno munsi ni uko byose nakubwiye ngira ngo nka entiere nk'icya gatatu cyangwa icicumi wanashaka nicyo kimaze kuja mu ngiro ubu rero turifuza yuko muri iyi nama tuba twajemo tworondera abagwizatunga abashakashatsi baza mu burundi kugira ngo bafashe kumetambarere ibyo bintu dufise kugira ngo dushobore kubiteza imbere turi guteza imbere igihugu ikintu ushobora kugaranisa mu bitisere yaba ari hafi canke yabavyumvira bo mu burundi amahoro ahari hamwe mushobora kuza bovyibonera la prevaneke murabona ko benshi ubu mu burundi bariko batanga kuza gukora hari abantu benshi ba- iyo bari mu mahanga batanga inkuru zitareze ku gihugu umugabo nk'ubu wangu bari bujumbura akaraba bosanga ari nyabagendwa reka no mu gihugu cose ni nyabagendwa umutekano urahari ni nako niho bahora babuza kugira ico- ico bakoze mu gihugu hamwe ico gisata cotezwa imbere kigahurumbirwa n'abanyamitahe avuga ko coterera gushika ku bice birenga mirongo munani kw'ijana vy'ubutunzi mu gihugu kitarashikana n'ibice bitanu kw'ijana ndashaka kuja muri muri mirongo umunani ku ijana wumvise amasosi yose dufise iyo bita amasosi nta nguvu yose hari mu gihugu hamwe tushizemo inguvu hanyuma abanyigwizatunga bakaza tugakora nibaza ko ivyo bintu vyotanga iterambere ry'igihugu rire- rirengeye kuri do katerevin purusa ubu bavyevera kuri de purusa bibiri kw'ijana uwuza asaba afise ibikwiye sinibaze ko bamusubiza inyuma kimwe gusa abonye niwe bisubiza inyuma kuko usanga badakwije ivy'amategeko inama ihuza ibihugu birenga cumi na bitanu vya afurika mu vyerekeye gukoresha neza ubutunzi kama hamwe n'ubutare bibona ko ibintu bikwiye guhinduka maze ubutare ntibutume afurika iguma mu ntambara z'urutavanako ahubwo ico gisata kigateza imbere ibihugu igihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo nico gitangwako akarorero ku gifise ubutare bwinshi ariko abanyagihugu bakaguma mu bukene n'intambara nayo igihugu gitangwako akarorero mu gukoresha neza ubutare n'inzahabu gifise n'igihugu ca Botswana Pierre niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
mu kanya turasozera ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha imbere yaho reka tubibutse incamake makuru twabashikirije aloyise ku mugabane wa afurika sentare idasanzwe ya afurika iri dakare muri senegal yaciriye umunyoro wo guherayo hisenabure yahoze ari umukuru w'igihugu cya cade yaciriwe kuri uyu munsi wa kane ku byaha byo guhohotera agateka ka zinamuntu umuntu yikekwa ko akorana n'intagondwa z'abayisilamu yarashe abapolisi babiri mu izinga ry'igihugu cy'ubufaransa rya reunion uno munsi ku wa kane aba bapolisi bariko bagerageza kumuhagarika igihugu cya kenya na etiyopiya byagirizwa n'amashyirahamwe atanga imfashanyo muri somaliya gukoresha inguvu zirenze urugero ku basivile ba somaliya mu gihe baba bariko barwanya intagondwa za al shababu ziba zigomba kujabuka guhungabanya umutekano muri ivyo bihugu raida odinga amenyereye ibya politiki akaba yigeze kuba umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya kenya yagenywe uno munsi ku wa kane guserukira imigambwe igize urunani national super alliance mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi k'umunani muri kenya
nayo igipolisi c'i londres ku murwa mukuru w'ubwongereza cyahagaritse umugabo akekwa ko kugira iterabwoba kuko yari afise ibirwanisho hafi y'ibiro by'inama nshingamateka hamwe n'inyubakwa y'umushikiranganji wa mbere tereza may igipolisi cashikirije ko camufatanye imbugita kandi ata cahungabanije umutekano w'abanyagihugu nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhanga bw'ivyuma hamwe n'uwegeranije ibi biganiro innocent kimenyi kuri mikoro mwari kumwe na fidele niyo ngabo na aloise bigirimana